sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya.
Sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa oduu dilbata har'aa waliin an tuujubee horaati. Qondaaltonni fayyaa Faalisxiin haleellaa Israa'el kaaba Gaazaa irratti raawwate yoo xiqqaate namoota 22 ajjeesuu himan. Aangawoonni Faalisxiin dilbata har'aa akka jedhanitti haleellaan biyyattii gama kaabaa akkaan miidhameef moggaatti qoodamee jiru torban sadaffaa kan qabate yoo ta'u gareewwan gargaarsaa balaa namoomaa hamaa ta'uusaa ibsaniiru. Tajaajilli hatattamaa kan ministeera fayyaa Gaazaa akka jirutti dubartoonni kudha tokkoof daa'imman lama sanbata galgala magaalaa kaaba beet laayee keessatti haleellaa raawwatameen du'an keessaa tokko ta'uu ibsan yaadni waraana Israa'el irraa battala kennameen jiru. Israa'el hidhattoonni Hamaas achitti deebi'anii walitti qabamuu isaanii erga dubbattee booda torban sadan darbaniif haleellaa qilleensaaf lafoo guddaa kaaba Gaazaa keessatti geggeessaa turte. Waraana waggaa tokkoof tureen buqqa'insa yeroo dhiyootti mudateen. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamanii lammiileen Faalisxiin kuma kudhaniin lakkaa'aman gara magaalaa Gaazaatti baqataniiru. Haleellaa Israa'el Iraan irratti raawwattee buufata waraanaa dhoksaa magaalaa guddoo Iraan irraa kibba bahaatti argamu kan ogeeyyiin yeroo darbe sagantaa meeshaa niikularaa Teeraan yeroo tokko qabdu waliin wal qabsiisaniif buufata biraa sagantaa misaa'ila baalistikaa ishee waliin hidhata qabu irratti miidhaa geessisee jira. kunis akka suraawwan saatalaayitii dilbata asosheeted pireesxiin xiinxalatti ta'uun gabaasameera gamoowwan miidhaman tokko tokko buufata waraanaa iraan kan paarchiin keessaa yoo ta'u ejensiin enerjii atoomikaa addunyaa iraan kanaan dura yaalii dhuka'aa sadarkaa olaanaa kan meeshaa niikularaa kakaasuu danda'u geggeessiteetti jedhee shakka miidhaa kabiroon naannootti kan argamu mooraa waraanaa koojirirra ga'uu mala. kunis kan xiinxaltoonni holqa lafa jaraa kan oomisha misaayilaa dhoksaa jedhanii amananiidha. Waraanni Iraan garuu koojiris ta'e paardiinir miidhaa ga'e jedhame haalee jira. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin hoogganaa Chaayinaa Zii Chiimping dabalatee hooggantoonni Biriks sirna kaffaltii kabiroo doolaara Ameerikaa irratti hin hirkanne waliin ta'uudhaan akka jalqaban waadaa galan ifatti ibsaniiru. Xiinxaltoonni walaba ta'an garuu yeroo dhiyootti yaadicha hojiirra oolchuu akka danda'amu gaaffii keessa galchu. Walga'iin Biriks dhiyeenya kana xumurame. Biraazil, Raashaa, Hindii, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaa sirna ergaa addunyaa amansiisaaf baankileen waa'ee kaffaltiif daldala sadarkaa addunyaa odeeffannoo waliif erguuf itti fayyadaman ka biyyoota hunda keessatti maallaqa dabarsuuf salphaa taasisuun ala filannoo kabiroo hundeessuuf malaawwan dandeessisu irratti mari'ataniiru. Raashaan bara 2022 waraanni Yuukireen erga jalqabee booda sirna kaffaltii addunyaa Swift jedhamu kana keessaa kabaafamte yoo ta'u keessumaa filannoo biraa argachuuf fedhii guddaa qabdi turte. Itti fayyadama maallaqa biyyoolessaa babal'isuu akka danda'amu ilaalaa jirra. Meeshaalee kana amansiisaa taasisan hundeessuu barbaannaa jedhan Puutiin. Biriks tumsa baankota giddugaleessa biyyoota miseensa garee kanaa waliin hidhata qabaniin qophii kaffaltii ni hojjetaa jedhan. Xiinxaltoonni immoo kun akka dubbatame salphaan ta'uu jedhu. Garuu ogeeyyiin tokko tokko kan akka Girigoorii Zeerzaan ittaanaa ministeera maallaqaa duraanii kan Yuunaayitid Isteetsi balaa tattaaffiin biriks taasisu tuffatamuu akka hin qabne akeekkachiisaniiru kunis miseensonni isaa tokko tokko yuunaayitid isteetsiif kanneen michummaan qaban xiqqaa ta'e kaayyoo isaanii galmaan ga'uuf kutannoo qaban waan mul'isaniif jedhan. pireezidaantiin raashaa vilaadimiir puutiin ameerikaaf michoonni ishee neetoo yuukireen meeshaa fageenya dheeraa warra dhihaa fayyadamuun raashaa akka rukuttu yoo ayyaman mooskoon deebii adda addaa akka fayyadamtu himaniiruu jechuudhaan barruun dilbata har'a maxxanfame beeksiseera. Ministeerri ittisaa Raashaa haleellaa fageenya dheeraa naannoo Raashaa irratti raawwatamuu danda'uuf akkamitti deebii akka kennutti yaadaa jira. Deebii barbaachisu ni kennaa jechuudhaan Puutiin oduu gabaasaa televiziyoona mootummaa Paavel Zaarbuuniif ibsa viidiyoo isaan ergan miidiyaa hawaasaa telegiraamaa kan Zaarbuun irratti maxxanfameen dubbataniiru. Gama biraatiin immoo ittisa qilleensaa Raashaa halkan tokkotti diroonota Yuukireen shantamii tokko barbadeessuu yookaan maqsuu ministeerri ittisaa Raashaa dilbata har'aa ganama ibsee jira. dirooniiwwan kana keessaa kudha saddeet naannoo taamboof mooskoorraa gara kibba bahaatti kiiloomeetira dhibba afuriif shantama fagaatu irratti kan maqsame ta'uu ministeerichi ergaa teelegiraamaa maxxanseen ibseera. Kanneen biroon kudha ja'a naannoo daangaa beelgorood irratti kanneen hafan immoo naannoo Vooroonezh Ooriyooliif Kursk kibba raashaarratti barbadaahaniiru jedheera oduun galgala kanaaf qabnu kanuma. Hordoftoota keenyaa qophii keenya kan dilbata har'aa keessatti hoggaa chaayinaa kan hindii kan biraazil kan afrikaa kibbaa kan iraan kan masrii kan Itiyoophiyaaf tokkummaa emireetota arabaa dabalate hoogganoonni addunyaa soddomii ja'a ta'an biyya raashaa magaalaa kaazaan keessatti walga'ii gamtaa biriks jedhamutti hirmaataa jiru. Kana ilaalchisuudhaan ogeessa dinagdee Dr. Gaarii Dhuguma dhaabbata intarnaashinaal development konsaltansii jedhamu kan finfinnee jirurra namoonni dubbisee jira. Qophii kanarra deebi'uun isin dhageessifna.
Dooktar Gaarii gidduu kanaa Raashaa keessatti biyyoonni soddomii jaha ta'anii walga'ii biriksiif walitti dhufanii jiru. Magaalaa Kaazaan keessatti walga'iin kun geggeeffamaa jira. Kuni ammam sirna dinagdee keessumaa sirna maallaqaa yookaan faayinaansii. Biyyoota lixaa keessumaa yuunaayitid isteetsiin geggeessamaa jiru dura dhaabbata ammam sanaa fi didhaa ta'uu danda'a yookaan immoo dura dhaabbannaa ta'uu danda'a jettanii yaaddu.
Biriksi gaafa jennu biriksi kun waggaa kudha shanan dura biyyoota afuriin kan dhaabbatedha. Biraazil, Raashaa, Indiyaa fi Chaayinaadha. Garuu waggaa tokko booda bara kuma lamaa fi kudhan akka lakkoofsa warra Awurooppaatti Saawuz Afrikaa dabalatee biriiksi kan jedhamedha jechuudha. waggoota kudha shanii ol lakkoofsiseera biriiksi erga dhaabbate. Kaayyoon dhaabbata isaanii wantoota baay'ee murteessoo irratti kan isaanii calqaban jechuudha yeroo sana. Inni tokko dinagdeedha. Walitti dhufeenya dinagdeeti. Guddina dinagdee isaanii walitti fidatanii biyyoota dhiyaa western countries warra jennu irratti dhiibbaa geggeessuu kaayyeffatanii ka'anii. Lammaffata bulchiinsa faayinaansii addunyaa kana dhiibbaa gochuudha. Reforming Global Financial Institutions kana jechuun warra akka World Bank, IMF, International Monetary Fund warra jedhaman addunyaa irratti dhiibbaa guddaa kan geggeessaa jiran isaaniidha. Isaan kana kan bakka bu'uu fi dhiibbaa isaanirra ga'u kana ofirraati ittisuuf kan kaayyeffatedha jechuudha. Egaa kaayyooti gara biraan fedhii sana wal qabatee dhaabbatanii jiru. Keessumaa doolaara mootummaa Ameerikaa fi gargaartota ishee akkasuma immoo kabiraa poverty reduction sustainable development kan jedhu. Egaa amma akkuma xiqqaas ta'e innammaa kun xiqqoo adda kan godhu yerootti raashaan adda addeetti biyyoota hojiin dhaabbatan jedhan keessatti biyyoota amma kana baay'atan walitti dhufanii iddoo sanatti mul'achuun isaanii haga ta'e gaaffii namoota baay'eetti ta'ee jira jechuudha. Egaa dhiibbaan fiduu danda'u maalidha? Gama dinagdeenis walumaa gala sochii biyya addunyaa kana jijjiiruu irratti jennee gaafa ilaallu biyyooti kun biyya akka addunyaatti baay'inaanis ta'e dinagdeedhaan bakka guddaa jiranidha. Biriiksi kun baay'ina uummata addunyaa kanarraati persentii afurtamii shan kan qabatanidha. Dinagdee yookaan immoo giloobaal Ikonomii keessatti GDP isaan jenereet godhan yoo akka ragaa mul'isutti persentii soddomaa ol jedhamee tilmaamama. Warrumti amma membertaayi jechuudha. Amma garuu fedhiin baay'eenis dabalataan dhufaa jira. Kuni dhiibbaanni fiduu danda'u baay'ee guddaadha. Jarri kun ol ta'anii wanna kana hojiirra kan oolchan fiixan boonsisaa yoo kan milkaa'u ta'ee dhiibbaa sana dandamachuu kan dandeessisu uumuu danda'u jechuudha. Egaa kun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'aa gaafa ilaallu wanti tokko tokko wanti ilaallu jiraachuu danda'a. Haa ta'uuti garuu jarri kun walitti dhufuun isaanii biyyooti amma kana baay'atanis intarestii uummatanii walitti dhufuun isaanii akka salphaatti kan ilaalamu miti jechuudha.
Dooktar Gaarii gama biraatiin biyyoota gama lixaatiin kan to'atamee geggeessamaa ture sirni maallaqaa liqaa dabalatee hidda kan gadi fageeffatedha. Dhaabbattoota maallaqaa akka IMF World Bank fa'iinii kan geggeeffamaa ture jechuudha. Yeroo dheeraa hidhata qabu biyyoota addunyaa baay'ee wajjin didhaa biriiksi kanaaf yookaan immoo dura dhaabbannaa biriiksi kanaaf takkaatti waan kufan fakkaata.
Keessumaa IMF World Bank siistemni hojjetamaa ture yeroo dheeraadhaaf kan irratti hojjetamee fi siistemni sun immoo biyyoota hedduu irratti hidda gadi faggeeffatee kan jiru yoo ta'u. Maallaqni isa bakka bu'a yookaan siistemni isa bakka bu'a jedhamee dhaabbate kuni ammatti dhufee battalumatti bakka qabata jechuun rakkisuu danda'a ta'a. Maaliif akka isaan galmaan hin geenyeef keessoon isaanii rakkina hedduu kan qabu fakkeenyaaf biyyoota kana fudhannee ilaallee biyyooti achi keessatti hirmaatanii jiran intarestii garaagaraa qabu. Fakkeenyaaf Raashaa fi Iraanii yoo fudhanne intarestiin isaanii adda. Akkasuma immoo Chaayinaa fi Indiyaa yoo fudhanne intarestiin isaanii adda. Biyyoota garaagaraa irratti bakka itti kompiit wal godhan qabu jechuudha addunyaa irratti. Jarri kun intarestii sana galmaan gahuudhaaf siistema IMF fi World Banking itti adeeme kana cabsanii olterneetiivii fiduudhaaf yeroo gabaabaa gidduutti ammam qophiidha kan jennu bakka itti sodaan jiraatota jira jechuudha. Raashaan walitti dhufeenyi isheen Ameerikaa wajjin qabdu beekamaadha. Sunillee immoo tarii biyyoota keessa jiran sanaan ammam fudhatanii ol qabatanii kallattii tokkoon deemu kan jedhu gama dinagdee duwwaa utuu hin taane gama bulchiisaa fi siyaasaanis yoo ilaalame haga ta'e wanna chaalenjii of keessaa qabu fakkaata jechuudha.
Mee biyyoota dureeyyii hin ta'in biyyoota baay'eetu itti hirmaataa jira. Kan Afrikaa keessaa ilaaluu dandeenya. Kan akka Itoophiyaa, kan akka Masrii fi kanneen fakkaatan itti hirmaataa jiru. Biyyoonni kun immoo gama biraatiin biyyoota gama dhiyaa wajjin Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee jechuudha. Hidhata guddaa qabu karaa dinagdeessaa haa ta'u karaa adda addaa. Piroojeektii guguddaa baay'eetu jira. Kana gidduutti garuu amma akka qaama sanaatti walgahii raashaa kanarratti argamaniiru. Kanarratti argamuun isaanii dhiibbaatti fiduu danda'u qaba biyyoota kanaaf.
Biyyooti Afrikaa kan akka Itoophiyaa, Masrii yookaan Gibsi miseensa ta'anii jiru, membirii ta'anii jiru. Sana malee immoo biyyoota nuti baay'ee fagaatanii jiran akka miseensa neetoo kan ta'an kan akka Tarkii illee miseensa ta'anii jiru. Intarestii garaagaraa qaba biyyi garaagaraa jechuudha. Haa ta'uuti garuu jarri kun fedhii ofii isaanii qabataniiti. Haalli isaan kanarratti hirmaatan dinagdee isaanii miidhuu danda'a jettee kan kaastee fi haala amma jirutti hirmaachuun isaanii bu'a qabeessa ta'a. Jarri kun promoot gochaa jiru. Fedhii garaagaraatu jira. Gabaa addunyaa keessatti hirmaachuu barbaadu. Jara kana keessatti hirmaachuun isaanii waan ammatti miidhu miidhaa qabaatu jedhee yaadachuudha. Maaliif jijjiirama amma dhufu kun meebii giraajuwaalii ta'uu danda'a. Hagasitti garuu biyyooti dinagdeen isaanii baay'ee hin deemne guddachaa jiran kun kanarraa fayyadamuu danda'u jedheen hubadha jechuudha.
Dooktar Gaarii Dhugumaa ibsa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa sinis ulfaadha.
Kun qophii muuziqaati. Qophiin muuziqaa kun sanbataa fi dilbataa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana kan isin dhiyeessu an Ifkaan Morodaati. Qophii kana keessatti sirbawwan artistoota Oromootii fi kanneen birootiinis sirbaman isinii dhiyeessina. Seenaa isaaniis darbinee darbinee isinitti himna.
Qophii keenyaarraa sirba Abbuu Jallaqee Eelemaa jedhuun jalqabna. Gujiif booranni obbolaadha.
Warri gaareen
kan hordofaa jirtan qophii muuziqaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo irraa isiniif dhiyaatu.
Asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu. Eenyu hubatee kan akka keessaa qalbeeffatu qalbeeffatu dhaggeeffatu. Asaasa asaasa asaasa sagalee jira qilleensa wal buqqaatu yaatu. Dirree rifatee kana dhaggeessaa mararfatu mararfatu mararfatu. Jiraaree meerree barbaadu nan argaaree. jiraare jiraannaan lammii kiyyaan furuure waatu jira waatu iwaatu jira waatu waatu jira waatu iwaatu jira waatu dubbiin garaalitoo maaliif fambaatu waatu jira waatu iwaatu jira waatu waatu jira waatu iwaatu jira waatu digni lammiilitaa maaliif laafatu waatu jira waatu iwaatu jira waatu juuti lammii kibbaa maaliif laafatu waatu jira waatu iwaatu jira waatu digni lammii kiyyoo maaliif laafatu iwaatu jira waatu maaliif laafatu iwaatu jira waatu. Warri mana tokko ijaaru citaa waliin saamu warra wal nyaatu gidduudha silaa waa nyaatu otoosi wal dhiibdan aduun kun nutti dhiite akka nu nyaanne bineensa foola babariite. Lammiin goota'uu dhabuu dirree tapha siyaasaa. Walitti kan darbattanii kubbaa miti rasaasaa. Lammiin koo, lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa. Lammiin koo, lammiin koo ta'uun qabu dirree tapha siyaasaa. Waatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Waatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Dubbiin garaalitoo. Maaliif fambaatu. Waatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Sirbinara dhukkubee dhibee kiyyaan asaasa. Cinaacha sagamiina rakkamitti gadi ciisa. Lammiin koo, lammiin kootu rakkatee ni bochaa tiyeessa. Lammiin koo, lammiin kootu rakkatee ni bochaa tiyeessa. Dhiigarra dhaabattee. Iwaatu jira waatu. Miilli tarkaanfattu. Iwaatu jira waatu. Nabarraa dhalattee. Iwaatu jira waatu. Maadhaaf deerifaatu. Iwaatu jira waatu. Warri walammeesse. Iwaatu jira waatu. Ngaaga eeggacheekoo. Iwaatu jira waatu. Dhaaba malee dhaba. Iwaatu jira waatu. Damma qilammiikoo. Iwaatu jira waatu. Damma qilammiikoo. Iwaatu jira waatu. Damma qilammiikoo. Iwaatu jira waatu. Damma qilammiikoo. Iwaatu jira waatu. Damma qilammiikoo. Iwaatu jira waatu. Iwaatu jira waatu. Iwaatu jira waatu.
Waatu jira waatu jedhe Yoosan Geetahuun. Daangaan immoo lixxe maal boonaa jette shillimi.
Ilimi bareeda durba iyyee turumbaan goshogooda nyaafiliini basiidha addunyaa badhaa kan hin galaani gara hidhaadhu. Ilimi bareeda durba iyyee turumbaan goshogooda nyaafiliini basiidha addunyaa badhaa kan hin galaani gara hidhaadhu. Mana kee guddaa kabaani guddaa kabaani ol goree mana si kaabina haadha baani silaawoo numaan shirkoon ali
Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Amma immoo gara ollaatti seenee sirba uummata Sidaamaa dhaggeeffanna. Kaayoo Kimbolli jedha Yohaannis Baqqalee tokkicha gaa'ee bushee. Hordoftoota keenyaa qophiin dhandhamanna muuziqaa har'aaf isinii qopheessinee kan uumaan raawwata. Torban muuziqaalee biraatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa. Nagaatti bulaa. Ani Bokkaan Moroodha.
Kennaa dabaree kooti, kennaa dabaree kooti, naafisoo gamaa kooti. Dubartiin hin geerartu, buqqaa garaa ishee keessa, geerarsaan hin baafattu, gumigaa yoo dhoowwere. Gumigaa yoo dhoowwere, siqqee labsii baasere, yoon geeraree maal qaba, keessa koo taarii qaba. Keessa koo taarii qaba, qomoo koo rakkoo qaba, utuu waan hundaa qabu, deegar kana maalala. Utuu waan hundaa qabu, deegar kana maalala, saba koo guddicha koo, kan akka dhukkubni koo, dhagaa gerarsa koo, dhagaa gerarsa koo. Leenca dulloome taane, leenca dulloome taane, kan ilkaan irraa dhume, hayyudoo fa'ee taane. Hayyudoo fa'ee taane, kan dubbiin harkaa dhume, goota hidhame taane, kan ari'een qaqqabne. Goota hidhame taane, kan ari'een qaqqabne, kan neessee jalaan baane. Kana kana laallattee gadheen gandaanuu dhaaltee yartuun biyyaanuu baaftee kana gubeen hawaadha halkanii guyyaan adee halkanii guyyaan adee. Kana kana laallattee gadheen gandaanuu dhaaltee yartuun biyyaanuu baaftee kana gubeen hawaadha halkanii guyyaan adee halkanii guyyaan adee. Jiruudha maqaaf jirra, jiruudha maqaaf jirra, jireenya maalii jirra, lafa abbaa horii bite. Lafa abbaa horii bite, nu qilleensarraa jirra, dilbii tuulannee hin qabnu, dhibbisnees mooraa hin qabnu. Dhibbisnee mooraa hin qabnu, qonnaadhaan waliin baane, daldaluuf humna hin qabnu, dalaguuf carraa dhabne. dalaguuf carraa dhabne taa'us konkoodaa dhabne hinduuneef jirraa jenna lubbuu gaaddisa hin qabne lubbuu gaaddisa hin qabne lubbuu gaaddisa hin qabne hiriyoo ishee gabrummaan amma yoomi hiriyoo ishee bitamuun amma yoomi hiriyoo ishee baharraa wal waamne gitarraa wal waamne habaarraa wal waamne dhibbarraa wal waamne walitti maramna akka ilmaan idda okkolfaa bobaana eessi keenya bidda eessi keenya bidda eessi keenya bidda.
Hawaasni nama jeeqsisu yaadni biyya ofii nama rafiisu as kootu laga irratti zamani tole tole dagaariiti. Silaa shakkariin bahaa shakkaritti koora fannisaanii silaa shakkariin bahaa. Shakkaritti koora fannisaanii silaa sibiraan dhufaa. Sibiratti ijoollee lakkisaanii ijoolleen hin dubbattu. Shurrubbaa lashgoota nan dubbattu. Bishaan maatii sababaa ol turuuraan mogga turuuraanii bishaan maatii sababaa. Ol turuuraan mogga turuuraanii tuttuutiin adungaatu durattu maqaa nurra tuulaanii. Hawaasni nama jeeqsisuuf yaadni biyya ofii nama rafiisu as kootu laga irratti zaa.